mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo kuri interineti kuri telefoni zanyu zigendanwa ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington gusa kubera virusi ya korona studio ubu ngubu yageze iwanjye mu rugo mwese ndabasuhuje ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bijyanye n'umubano imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi ibihugu bituranyi ibihugu bivuga hafi ururimi rumwe ibihugu bifite hafi abaturage bafite umuco umwe bakomoka hafi imiryango imwe ni ikibazo natumiyemo impuguke ebyiri mu bibazo bya politike mpuzamahanga reka mpere hano muri leta zunze ubumwe za amerika turi kumwe kuri telefone ndabasuhuje Profesa Umar Karufani kandi ikaze mu kiganiro cyacu murakomeye reka nyarukiye noneho mu bufaransa twatumiye ndagijimana jean marie diane abasaderi nishimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro kandi mboneyeho kuramutsa no gusuhuza umuvandimwe wanjye profeta karufani ndabasuhuje cyane ambasaderi ndagijimana ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo si ubwa mbere reka nabahereho ku bijyanye n'ikibazo cy'umubano w'u rwanda n'uburundi muri iki gihe cyane nyuma y'uko uburundi bwabonye ubutegetsi bushya perezida evariste ndayishimiye niwe uyobora uburundi kuva tariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu mwe uyu mubano w'u rwanda n'uburundi muri iki gihe mubona mute ambasaderi ndagijimana umubano w'u rwanda n'uburundi muri iki gihe mbona muri iki jambo perezida kagame yavuze ejo mbona utameze neza utameze neza na busa ahubwo usa n'uwakendeye kubera ko iyo urebye amateka ya hafi ukareba ibyago abarundi bagize bagapfusha perezida wabwo kandi ni ikintu cyababaje abarundi n'inshuti z'uburundi ariko iyo urebye ukuntu u rwanda rwabyifashemo usanga hari ikintu kitabaye cyiza kuko nka perezida w'u rwanda perezida paul kagame mu by'ukuri ntabwo yabaye nk'ubigaragaramo yewe no gushimira perezida mushya watowe yatumye premier minisitiri we minisitiri w'intebe y'u rwanda kandi ubundi mu mubano mu muco w'imibanire hagati y'ibihugu ubundi perezida w'igihugu yagombye kuba nawe yaragize ubutumwa yohereza by'umwihariko ku giti cye n'igihe cyo gushyingura perezida nkuru nziza waherekejwe n'isi yose niko nabivuga u rwanda rwabaye nk'uruburamwo ntabwo rwagaragaye nk'igihugu cy'abavandimwe b'abaturanyi ngewe ku giti cyanjye nabonye atari ibintu bisanzwe ubwo rero bigaragaza ko uretse ko wenda haba icyizere kubera amagambo y'ejo perezida kagame ubundi umubano w'ibyo bihugu ntabwo umeze neza kuva cyane cyane nko muri bibiri na cumi na kane niho byose byatangiye twaza kubigarukaho nyuma ariko nagira ngo mvuge ibyavuye ibiherutse ni intangiriro birumvikana porofesori karufani omari mwebwe iyo mubona umubano w'ibihugu byo muri iki gihe mubona mute ubundi ngira ngo muri politiki mpuzamahanga ku bijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byakagombye kuba buriya u rwanda iyo nka kuriya perezida evariste yari amaze gutorwa byari kuba byiza iyo u rwanda nka perezida kagame yohereza rwose perezida meshini akavuga ati mbifurije gutorwa akohereza mbega bibarwa ivuga ko yishimiye gutorwa kwiwe ariko ngira ngo nk'uko ambasaderi ndagijimana bivuze habayemo ikibazo nkeka ko diporomasi y'u rwanda yagiye iragenda biguru ntege kandi hariya niho bari gutangira bagasa nk'aho bavuga bati reka turebe ubwo habonetse perezida mushya turebe ko twazatangira umubano tukawuvugurura mu itangazo rero nabonye nabonye ari minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yohereje telegrame y'ishimwe nyine gushyikiriza gutorwa kwiza kwa perezida evariste w'uburundi ariko ngira ngo muri diporomasi buriya habonetsemo ikosa rikomeye cyane ikosa rikomeye ni ni ukuvuga ngo buriya iyo perezida yatowe minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yari kubikora nk'uko yabikoze ariko bikajyanisha n'uko n'ibiro bya perezida wa repubulika y'u rwanda perezida paul kagame nawe yagombye kuba yarohereje telegrame y'ishimwe yifuriza ndetse kubera ko icyo gihe perezida nkuru nziza yari akiriho yari kohereza mugenzi we perezida nkuru nziza akavuga ati nyakubahwa perezida nkuru nziza twishimiye rwose kuba mwagize amatora meza meza kandi uriha ikaze umuperezida mushya urumva icyo kintu cyarabuze muri diporomasi diporomasi ni ikintu gikomeye cyane cyane hagati y'ibihugu nka biriya biba bituranye by'ivandimwe icyo rero njye nicyo mbona gisa nk'aho kirimo akantu k'agatotsi ariko wa mugani nk'uko ndagijimana bivuze ntirarenga kubera ko eh, burya muri diporomasi ibintu byose birashoboka Eh, kandi mm, muri eh, muri nta- politiki tujya tuvuga tujya tuvuga yuko uyu munsi umuntu wari umwanzi wawe ejo ashobora kuba umukunzi wa politiki burya nta mwanzi ubamo nta n'umukunzi ubamo Profesor Omari tubifatiye aho ngaho tuvuge ko ibyo gushimira tuvuga ko igihe cyarenze ubu ngubu ariko muri iryo jambo Perezida Kagame yumvikanishije ejo bundi twavuga ko ari nk'ubugororangingo yakoze hari icyo byahindura muri iyi minsi muri make cyane birashoboka nibyo nari ndimo mvuga ko muri politiki nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho buri teka habaho ikintu cyitwa inyungu za politiki u rwanda rero nk'uko perezida kagame yabikoze mu mu rwo rwe umuntu yavuga rw'ubugorangingo i- i- igihari ikigaragara ni uko u rwanda rukeneye uburundi n'uburundi gukenera u rwanda nk'ibihugu by'ibituranyi by'ivandimwe numva rero yuko muri iyi minsi duhereye kuri iryo jambo rya perezida kagame biragaragara yuko we aravuga ati rwose turiteguye kuba twatangira kugirana umubano mwiza n'ubuyobozi bushya bw'i Burundi gusa njye mbona hakirimo ikibazo yenda sinzi ubwo turaza kuhagera Eh.
ariko reka yenda mbe tundi aho ngaho uvuge ngo birashoboka ko umubano ushobora kuba mwiza Ye, birashoboka mbagarukeho ambasaderi Ndagijimana mwebwe mwakomoje kuri iryo jambo mwararyumvise gusa nanone nibutsa abatwumva ko iri jambo cyangwa amagambo twakomeje gukomoza mu kiganiro ni amagambo perezida Paul Kagame yatangaje mu kiganiro cyamuhuje n'urubyiruko rusanzwe rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ejo bundi kuwa gatanu tariki ya cumi y'uku kwezi kwa karindwi reka gato nongere mbumvishe bimwe mu byo yatangaje ku Burundi hari amateka eh, rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politiki nziza n'ikivuga ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana ba- ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi eh, ari perezida ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora eh, ubwo iyo politiki niba ariho baganisha twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze iri jambo murirebye mubona aho bigeze ubu perezida Ndayishimiye cyangwa se perezida Kagame ninde wafata iya mbere yewe sinakubeshya ngo perezida kagame ashobora gufata iya mbere kuko birashoboka ariko aho yabivugiye n'ukuntu yabivuze nkeka ko bizagora ahubwo yasaga n'ubwira abarundi ati nimudusaba ko cyangwa nimwifuza ko twongera kugirana umubano mwiza ntabwo tubyanze Eh, aho ngaho rero niho umuntu yakuroza tete iriya nama yayoboye niyo niho heza yabonye aho gutanga ubutumwa bwo kugeza ku gihugu cy'abavandimwe nk'u Burundi nkeka ko nk'uko porofeseri harfana bivuze eh, nibyo koko bizagera aho bitungana ibyo ari byo byose ntabwo u rwanda n'u burundi bishobora gukomeza gushyamirana nk'uko bimeze nk'uko bimaze imyaka irenga itanu bishyamiranye ntabwo bizakomeza kujya biregana ngo eh, aha nahagiye kuba jenoside kandi ari ibintu bihimbwe ntabwo bazakomeza kujya ba- bakambika ku mipaka bashaka kurasana cyangwa barasana kuko ntabwo bazakomeza no gufasha abarwanya ibihugu byabo cyane cyane ngo ndabivuga kuko hari byinshi bikunze kujya bivugwa bigomba kurangira ibihugu bikongera bikabana bigomba kurangira rwose ariko rero uburyo bwiza bwaba wenda perezida kagame kuko niwe ugaragaje ko abyifuza kandi niwe mukuru eh, niwe mukuru mu myaka yo kuyobora igihugu buriya ashobora kwegera nk'umuntu w'inshuti akeka ko ari inshuti yabo bombi y'u rwanda n'uburundi akamubwira ati ese nta kuntu waduhuza Eh, cyaba ari igikorwa cyiza atagombye kugaragaza ko wenda ashaka ku ko ari bufashe iya mbere kuko hari ubwo ubwirasi bwa bamwe bubabuza gufata iya mbere kandi ari a- ari umuco mwiza akareba nk'undi muyobozi w'umunyafurika wabahuza wabahuza nk'uko bisanzwe bigenda mu banki n'amahanga kera benshi biyambazaga mandela abandi bakiyambaza nyerere abandi bakiyambaza muri afurika yo hirya biyambazaga fuwetibonyi ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe mu muco wa diplomasi Njye nkeka ko rwose u rwanda ari rwo rwari rukwiye gufata iya mbere rugusaba imbabazi ngo rurapfukama ariko iyo ubirebye neza ukuntu amateka yagiye agenda usanga eh, igihugu cyacu nacyo gifite uruhare rukomeye cyane mu- mu byazanye umwuka mubi cyane cyane nko muri bibiri na cumi na gatanu birazwi ko fpr ingoma ya kagame yari muri kudeta yari igiye gukorwa muri bibiri na cumi na gatanu byaragaragaye birashoboka reka twizere ko ku mpande zombi cyangwa se ku ruhande rw'u rwanda bishoboka ko hari diporomasi itagaragara hano hanze mu itangazamakuru ikaba ikorwa mu buryo bwa diporomasi byumvikana ko idatangarizwa buri wese porofeseri omar karufani mwe murebye tuvuge ibihugu byombi ahanini cyane kuva muri iyo myaka ambasaderi ndagijimana agarutseho ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana u rwanda ruvuga- ruvuga ko uburundi bwabucumbikiye imitwe irwana ishobora kugaba ibitero mu rwanda hari n'ibitero byagiye biba hariya muri za nyungwe hafi y'umupaka n'u rwanda n'uburundi u rwanda ruvuga ko byavuye mu burundi uburundi nabwo bukavuga ko u rwanda rwacumbikiye abantu bashatse gukora kudeta mu burundi kandi rukaba rukomeje no gutoza urubyiruko hamwe na hamwe mu nkambi n'ahandi ibyo ni byagiye bivugwa n'inzego z'ubutegetsi z'uburundi mwe mubona kuri iyi ngingo ni ipfuro rikomeye cyane umuti waturuka kuri uru ruhande sinzi wenda munyemereye gatoya nabanza nkavuga ku bijyanye n- n'intekerezo zirimo ziyobora biriya bihugu byombi kuko ndumva ari ikintu cy'ingenzi intekerezo nshaka kuvuga nashaka kuvuga eh, amashyirahamwe ya politiki ayobora biriya bihugu hari mu rwanda hari rpf iyobora u rwanda mu burundi hari cndd nayo iyobora u burundi iyo tuvuze intekerezo za politiki akenshi tuba dushaka kuvuga ngo hari ibitekerezo eh, bihari biri mu njyana abantu bifuza ko imitekerereze ya politiki cyangwa se imiyoborere ya politiki i- igomba kujyana n'iyo njyana bombi bumva bifuza buriya rero iyo urebye yenda usubiye gatoya inyuma mu mateka buriya u rwanda nk'igihugu cya- u rwanda ubundi nk'ibihugu byahoze bikonejwe na- na- n'ababiri hari inyandiko jye naguyeho nigejejweho n'umu- n'aba babihaye imana bera bo muri kiliziya gatolika bagaragaza yuko mu gihe kimwe muri biriya bihugu u rwanda n'uburundi kimwe mu gihe cyaba gitegekwa n'abatutsi ikindi kigomba gutegekwa n'abahutu urugero rero rurimo rurigaragaza ubu ngubu ko mu rwanda fpr n'abatutsi nibo barimo kuyobora igihugu mu burundi cndd ni abahutu nibo barimo kuyobora igihugu I- izo nyandiko z'ababirigi mperutse kumva banavuga yuko hari itsinda ryashyizweho mu bubirigi ryo kugira ngo rizarebe uburyo ububirigi bwakoronije biriya bihugu nkeka ko n'izo nyandiko ba- bazazigwaho bazazivugaho ko n'inyandiko zihari zivuga yuko rero muri ibyo bihugu bibiri hari ibihari ngo bidashoboka yuko biriya bihugu bibiri bishobora gutekwa n'ubwoko bumwe bishaka kuvuga iki niba mu rwanda hari rpf ikaba iyobowe n'abarundi hazagira ubibeshya yuko mu burundi hashobora kuboneka ishyaka rya politiki ry'abatutsi naryo ryayobora uburundi mu gihe kimwe mu gihe mu rwanda hari ishyaka rya politiki ry'abatutsi ririmo kuyobora ibyo rwose nagira ngo ni ni inyandiko ntabwo ari ihame ariko ni inyandiko zihari ni ibintu ababirigi bumvikanyeho n'ibihugu bikomeye kuko buri ikintu kijya kiba eh, bwana etiyeni ni uko hariya muri loni iyo u rwanda rwagize ikibazo nangwa uburundi bukagira ikibazo nangwa se igihugu icyo ari cyo cyose iyo cyagize ikibazo buriya bahita biriya bihugu bikomeye bimwe bifata ijambo rikomeye birimo leta zunze ubumwe za amerika abongereza abafaransa cyane cyane ibihugu bitatu yenda twongeyeho n'ubushinwa n'uburusiya bahita babaza ngo ese kiriya gihugu ninde wagikoroneje nimba ari u rwanda bavuga ngo ni ababiri icyo gihe rero n'ubwo ababirigi batagira ijambo rikomeye ariko barababaza ngo kiriya gihugu twakora mwi aho rero niho mbera nkavuga ngo biriya bihugu eh, bishatse ubuyobozi buriho haba mu burundi haba mu rwanda ba- bashatse ba- bagenza makeya kubera ko nk'ibyo bavugaga byo kuba u rwanda rufasha itsinda runaka ngo ribe ryagenda cuba n'ubutegetsi mu burundi hanyuma byumvikane yuko icyo gihe u rwanda rwa mu- mu- muri politiki nangwa se mu bijyanye n'umutekano u rwanda rwa rufite amahoro nangwa se nk'uko bivuga ko abarundi nabo hari itsinda barimo gufasha riba ryatera u rwanda noneho rikava no gutekereza bw'u rwanda bityo mu rwanda hajyaho ubutegetsi bujyanye n'intekerezo za politiki uburundi bufite ubu ngubu nagira ngo ababitekereza rwose icyo kintu bakihanganire base nk'abacisha makeya icyo cyo kugeza ubu ntigishoboka porofeseri Ha- karufani reka mba gatoya mwiha- mwihangane gatoya turamuke ko eh, tu- tuvuge ko bishobora kubaca muri humye bikagaragara cyangwa se bikigaragaza ko ubwoko bumwe butegetse ibyo bihugu byombi ambasaderi ndagijimana icyahinduka ni iki rero hari aho ntabyumva kimwe na porofeseri kampani keretse tubanje tukavuga tuti twemeye ko tukiri mu gikoroni ko abazungu aribo bagikorera ibihugu byacu mu buryo buzwi ariko rero ntabwo ariko bimeze nkeka ko abazungu ntacyo batakoze muri iyi myaka ishize kugira ngo barebe ko ubutegetsi buri mu burundi bwagwa barabigerageje rwose ni ibintu bizwi eh, twarabikurikiraga ababiligi bari babirimo abafaransa babirimo abanyamerika n'abaki ni uko basanze mu burundi bafite sima bashyize mu butegetsi bwabo kuko poroferi karafani aravuga ati mu burundi eh, ingoma ni iy'abahutu perezida ni umuhutu koko ariko mu burundi hari amasezerano bashyizeho umukono yarusha bavuga bati twebwe abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa nubwo batajya bajya mu ntambara zacu twemeye ko tugomba kugabana ubutegetsi tukabufatanya ntabwo baciye hirya ngo bavuge ngo nta moko abaho mu rwanda baravuze bati mu nzego z'igihugu abahutu bazajya bagira imyanya ingana gutya na gutya mu nzego z'ubutegetsi mu nzego za gisirikare mu nzego inzego zose igihugu cyubakiyeho bumvikana ukuntu bazajya bafatanya gutegeka igihugu cyabo kugira ngo birinde bya bindi byabaye nko mu rwanda bamwe kubera ko aribo bari bafite ubutegetsi bonyine ba- bubikiriye abandi baba- babica mu buryo bworoshye abandi nabo kubera ko bari bafite ubutaka bari barigaruriye ashaka kuvuga fpr ruguru mu gihugu nabo aribo bahiganje nabo bakica abantu ntagire n'ururimi kugeza aho byaje kumenyekanira ari uko eh, a- abahavuye abarokotse batanze ubuhamya mu burundi rero ngewe twivuga ko uburundi buyobowe n'abahutu wenda perezida ni umuhutu koko hari n'abahutu benshi mu butegetsi ariko ugiye ukaganira n'abarundi b'abatutsi abadepite abasenateri aba- abaminisitiri abasirikari bakubwira bati twebwe turi muri guverinoma turi mu nzego z'igihugu ku buryo twumvikanyeho ntabwo nta muntu udukoreramo ngo aduhe imyanya ntabwo perezida nkurunziza cyangwa perezida evariste ndayishimiye uwamusimbuye ntabwo bashobora kwicara ngo bavuge ngo tugiye gukoreramo abatutsi bahutwanya mu gikari no hari amategeko ateganya ukuntu bagomba ku- ku- kuba bari muri izo nzego ariko mu rwanda ho koko umuntu yavuga ati ubutegetsi bufitwe na perezida kagame n'agatsiko agatsiko ke gato k'abatutsi koko bakoreramo abahutu n'abatutsi batarwanye intambara yabo noneho reka bakabona imyanya bashatse ntabwo bo ba- ba- ntabwo bo bakurikije amasezerano yorusha uretse ko narusha icyo kibazo cy'amoko poroferi kalifani avuga cyo barakirinda baravuga bati ntabwo dushaka kuvuga ikibazo cy'amoko Eh, ambasaderi ndagijimana eh, ihangane gato reka twere kureba twere kureba igihugu kwacyo turebe uko ibihugu byombi byashyikirana byabana Eh, kariya kantu gusa profeseri omar karufan agarutseho eh, ndumva na- nta tukagiyeho twatinda cyane mu kiganiro ariko burya hari hari nk'umukino w'igisoro burya eh, iyo umu- nk'igisoro iyo ugikina ukagera muri nteba ukaba wasubira inyuma gatoya nibwira ko ari nk'ikoni nk'uko ambasaderi ndagijimana yabivuze ko nubwo habaye igitsure n'igitutu cyo kugira ngo ubutegetsi buhinduke mu Burundi cyangwa se imitegekere ihinduke ariko ntabwo byashobotse nizera ko iriya nteba ahari y'ubwoko butandukanye mu bihugu byombi ari ishobora kuba yarakoreshejwe mu buryo bwa diplomasi nanone birumvikana kugira ngo ah, i- i- i- ibihugu byombi bibashe kubaho profeseri omar karufani bagarutseho turi cyane cyane ku kibazo cy'abatuye ibihugu byombi kuko urareba tuvuge nk'abaturage bahariya mu ntara mu ntara y'uburengerazuba mu rwanda nka za bugarama iyo badashobora kwambuka ngo bajye hakurya muri kibitoke mu ntara ya kibitoke hariya muri za komine rugombo cyangwa se hariya za ruhorora cyangwa se za rukana ukabona ko hariya muri za bugesera hariya mu karere ko bugesera mu rwanda badashobora kwambuka ngo bagere hakurya muri za kirundo hariya muri za marembo cyangwa za kigina ukareba na hariya munsi ya za butare hariya eh, muri kariya karere ka gisagara haba muri za segiteri wavuga mukindo muganza nyanza kigembe batakwambuka ngo bagere hakurya cyangwa se ngo nabo hakurya muri za kabarore busiga birambi bambuke baze mu rwanda ngo bagenderanire cyangwa se basurane bashyingirane eh, basangire iki kibazo ntigiteye agahinda njye numva buriya ujya wumva abanyarwanda bavuga ko burya ngo umuntu ukomeye ni umuturanyi umuturanyi buriya ni umuntu ukomeye cyane buriya akenshi iyo ubona ah, ibihugu nk'u rwanda n'uburundi bituranye cyane cyane nk'utwo duce wari urimo uvuga two mu burundi two mu rwanda ah, abantu bahahiranaga akambuka akajya kugura icyo kurya n'undi akambuka nawe akava i burundi akajya i rwanda akajya kugura icyo kurya ugasanga ndetse nk'uko abenshi banabivuga burya ngo turiya duce twegeranye baranakingirana cyane ku buryo usanga hari nk'umurundi ufite urugo mu rwanda umunyarwanda ufite urugo i burundi aho ngaho Eh, ibyo ni ni ibintu bisanzwe ariko rero iyo wa mugani wawe urimo kubivuga iyo birimo kugenda bigura intege cyane cyane ko eh, burya ngo umwe uturutse bukuru iyo ibihugu byombi bitashyikirana abaturanyi nabo gushyikirana ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu rero umuntu yavuga ngo ibihugu byombi bifite umukoro ukomeye inshingano zo kugarura umubano rwose mu rwego rwa diporomasi nk'uko wabivugaga mu kanya ndetse n'ubu tuganira i- ibyo bya negosiyesheni ariko biri bi- bitagaragarira itangazamakuru nabo se bitagaragarira buri wese n'ubu tuba mbere ibihugu byombi cyashobora gufata iya mbere cyose cyabikora kubera ko ni inyungu z'ibihugu byombi aho rero ntavuga ngo diplomati ah, kuba baganira ibyo byo ni ngombwa kuko biriya bihugu byanze bikunze bigomba kubana ariko rero akantu nagira ngo ngarukeho eh, ambasaderi Nagiyimana yavuzeho Eh, muri make n'utundi eh, muri make n'utundi tubiri tw'ingenzi buriya twebwe mu- mu- mu- nk'abashakashatsi tuvuga ibintu biri fact Ibi- ibi- iyo mvuga ibintu biri fact ni ukuvuga ngo ni ibintu byanditse kandi biba byarakorewe ubushakashatsi mu burundi rwose nta mpaka abahutu barategeka bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo abahutu nibo bafite ijambo rya nyuma cyane cyane y'ishyaka rya cndd fdd bafite ijambo rya nyuma ariko bitabuza nk'uko ambasaderi Nagimana yavugaga bo bafite ako kantu ko kuvuga ngo barebye ku masezerano ya rusha bayashyira mu bikorwa ibyo ndabyemera ariko bitavuze ko ijambo rya nyuma ijambo rikomeye rifitwe n'abahutu binyuranye nk'uko bivugaga mu rwanda mu rwanda nibyo amasezerano ya rusha bigeze ku- kuyakuraho kuyakoza nitwe intokiba mu gihe cya nyuma ya jenoside gato yakorewe abatutsi ariko ubu bigaragara ko nk'uko babivugaga ubutegetsi nyine mu maboko ya perezida kagame ni ni itsinda ry'abantu bakeya ibyo bavuga turabyumvikana gusa nagira ngo ngaruke ko icyo kintu kigaragaza ko mu burundi abahutu rwose twebwe muri ibyo twita muri literatire mu nyandiko zihari z'ubushakashatsi zakorewe ubushakashatsi zigaragaza yuko abahutu aribo bategeka kandi nagira ngo mvuge ni akajyanye noneho n'iyi mitekerereze twacuma tuvuga imitekerereze cyane cyane ya diplomasi urabona ah, buriya iyo turimo kuvuga ngo hari inyandiko zihari eh, z'ibyo bihugu bikomeye buriya nk'uko wabivugaga ndavuga etiyene uko wabivugaga mu kanya ikintu kiba gikomeye cyane nubwo muri muri iriya kudeta yarase yo muri bibiri na gatanu i burundi byagaragaye ko u rwanda bavuga ko rwari rurimo ndetse n'ibyo bihugu bi- bimwe na bimwe by'uburayi nabyo byari bishingiye ko iyo kudeta yakaba yarabaye ndetse bakoresheje ingufu zishoboka ngo bavaneho buriya butegetsi bwa piyeri nkurunziza icyatumye bidashoboka rero nicyo cyicyo twebwe tubona muri izo nyandiko ko barabyo bavuga ati niba dushyiramo ingufu ubutegetsi mu burundi bugahinduka haraba ibibazo bikomeye ku buryo noneho a- aba- a- abatekerezaga yuko bishobora no kuba byahindura ubutegetsi mu burundi gusa bishobora no gusatira bikajya mu rwanda bikajya no mu karere naho ngaho nagira ngo Eh, ndabashimiye cyane profeseri omar karufani ambasaderi ndagijimana mbagarutseho gatoya noneho turebe ku mpande zombi tu- tugitanye twavuze ko hari uwafata iya mbere akagira icyo akora ku buryo bugaragara birashobora kuba bikorwa muri di- diplomasi ariko si ubusanzwe ikibazo cy'ingutu nk'ubu tuvuga gihangayikisha ibihugu byombi wagira uti kimwe mu bihugu cyagikora ibintu bikaba byagenda neza ni ikihe muri makeya cyane Eh, ntawamenya ikirusha ibindi uburemere ariko ngewe mvuga ko mu by'ukuri hari amagambo burya akomeretsa cyane hari amagambo akomeretsa cyane eh, iyo afite uburemere kurusha ibikorwa bimwe na bimwe ariko n'amagambo arakomeye hari amagambo menshi yagiye avugwa abantu bari bakwiye kuzicara bakavuga bati hariya wenda twarenze ntabwo turi nk'uko ntabwo muri nk'uko twabaga perezida wanyu ntabwo yari moroni ntabwo tutsi twabafite cyangwa ibi- ibirego twabarinze byari byo icyo kintu kigomba kuva mu nzira rwose abaperezida buryo iyo bari hamwe ba- bashobora no kubivuga batekarega bakavuga bati yari yandakariye eh, ariko ibyo navuze amagambo nakoresheje cyane cyane ko hari perezida mushya nubwo mu by'ukuri ubutegetsi bw'uburundi nta nta kizahindukaho gikabije eh, ni abantu bafite umurongo kuba perezida nkurunziza adahari ntabwo ari kuvuga ko perezida ndayishimiye azahindura ibyo yakoze byose ariko icyo nkeka gikomeye icyo nkeka gikomeye cyane nubwo kitavugwa yewe nemeza ko eh, u- urwego rwo kwivanga mu mateka y'igihugu kindi abarundi ntabwo bivanga mu bibera mu rwanda nk'uko u rwanda rwivanga mu bibera mu burundi ibyo byagaragaye kenshi mwibuke muri bibiri na cumi na kane umwaka mbere y'uko habaye kudeta ikaburiramo mu kwezi kwa kane kwa bibiri na cumi na kane niho abategetsi b'u rwanda batangiye kuvuga ku mugaragaro ko perezida nkurunziza n'ingoma ye bagiye gukorera abatutsi jenoside ikirego nk'icyo burya mu bihugu nk'u rwanda eh, n'u burundi ni ikirego gikomeye cyane gifite uburemere bu- budashobora gushyirwa nta munzani wa- wa- wabishyiraho ngo ntuturike aha ni ibintu bikomeye cyane ku munyarwanda no ku burundi ni ibintu bikomeye icyo kintu u rwanda rwari rukwiye kuzageraho ruvuga ruti hariya twaribishye wenda twabonye raporo zitarizo bakavuga bati twemera ko mutegeka igihugu cyanyu mu- mufite legitimite yo kuyobora igihugu cyanyu n'abarundi niba hari ukuntu bashobora kuba bivanga muri cy'u rwanda nabo bakabwira abandi bati ahubwo muzaze mwirebere ntabwo dufasha abo mwita interahamwe baba ziri mu burundi Ndabashi- Ikindi ni uko eh, ikindi ni uko nk'u rwanda rubishoboye rukavana ingabo zarwo ziri iminembwe Eh, ubu reka- iminembwe ijya n'imiryango ya bujumbura Eh, reka tukagarukeho mu kanya ambasaderi Ndagijimana dusoza gato nyihanganira gato ukagarukeho nta kibazo rwose Eh, reka nga- kubera ko iminota irimo kurangira profeseri omar karufani Kano- nagira ngo mbasabe dusoze dusoreze icyarimwe reka dufa ngicyo ndeba cyane cyane mu bibazo nk'ibi mu biganiro nk'ibi ni ukureba ukagira uti abaturage bo bayoborwa batagira ijambo mu buryo bugaragara iyo inyungu zabo zibangamiwe barahomba cyane kandi akaba ari nabo babigwamo bikabagiraho ingaruka zitagira ingano o profeseri omar karufani reka turebe nk'iminsi nk'ijana iri imbere kuva perezida yishimiye arahiye tuzongera tubiganireho rwose icyo mwumva tuvuge ku mpande zombi cyakorwa tukaba twavuga ati tugiye kongera kuganira dore ibyahindutse ikintu kimwe cyangwa bibiri gusa mwatubwira ni ibihe igihe ndumva burya eh, muri diporomasi ikintu cya mbere gikorwa kigatuma n'ibindi byose bisa nk'aho biharuriwe inzira No- ni ugucisha make nk'uko ah, ambasaderi ndagijimana arimo abivuga njye numva eh, ku mpande zombi ku bijyanye na media ibintu bijyanye n'itangazamakuru muri itangazamakuru akenshi ngira ngo murabizi kandi n'umunyamakuru ibyo birakiza kandi bikanaroga ni ukuvuga ngo buriya ibitangazamakuru byo mu rwanda bicishije makeya bigatangira kuvuga neza ubutegetsi bw'uburezi kubivuga neza si ikigo cyangwa kubivuga ndashaka kuvuga ngo bakavuga ibyo abarundi bakora ariko ntibavuge ibyo abarundi badakora bakavuga ukuri aho ngaho numva ko muri diporomasi eh, itangazamakuru byo mu rwanda hari ukuntu byafasha bigatuma noneho abarundi bavuga bati ba bantu bacu ni abavandimwe ariko nibururi nabo itangazamakuru byabo ku mpande zombi nabo bigatangira gusa nk'aho byandika bikavuga biti reka tuvuge ukuri ku rwanda ntiturengere aho hombi rero icyo bashaka kuvuga bashaka kuvuga itangazamakuru riramutse rikishiye make ariko nanone n'abayobozi b'u rwanda guhera kuri perezida abayobozi b'u burundi guhera kuri perezida kumanuka bose bakagenda bacisha makeya bigaragaza yuko eh, kandi ngira ngo wa mugani byaranatangiye aho ngaho twumva ko ari ikintu ki- cy'ingenzi Eh, iyo perezida atangiye kuvuga ati aba bagize gutya na gutya usanga ah, buriya ni ni ibigaragaza yuko kimwe twavuga gishobora kuba gukorwa ku rundi ruhande ibyo ni uko gucisha makeya eh, inyandiko zita hirya no hino imbwirwaruhame za- z'abayobozi b'u rwanda abayobozi b'u burundi ba- baramutse bagiye bavuga bati bariya ni abavandimwe bacu turagira ngo dukomeze rwose imikirano yacu ariko tuna ni uku gucisha makeya aricyo nashyira imbere yewe muri ndabashimiye profeseri omar karufani nubwo mwama- amagambo yanyuma ntabwo yumvikanye neza ko nta kibazo ndumva menshi tuyafite namwe ambasaderi ndagije imana namwe mu gusoza muri make cyane mwari mwabikomojeho mu kanya ariko nagira ngo tugire tuti nko mu kwezi kwa cyenda hagati nongeye nkabatumira mwembi tuganira kuri iki kibazo cy'imibanire y'u rwanda n'uburundi icyo mwumva cyaba cyakozwe kimwe cyangwa bibiri ni iki ku mpande zombi urakoze cyane hari icyo porofeseri karusani atanzeho urugero ni ikintu gikomeye kuko kandi koko hari ibinyamakuru by'iwacu cyangwa byo mu burundi bishobora kuba eh, bishyiramo umunyu Eh, ariko ngewe ku buryo icyo natekereza ngize ubushobozi bwo kugira abayobozi b'ibihugu byacu inama nabasaba kureba umwe mu bayobozi bo mu karere k'iwacu kubahuza ngewe mvuga mu karere k'iwacu ndeba nka nka perezida wa tanzania kuko tanzania ni igihugu cyakomeje kujya kigaragara ko eh, gishaka amahoro mu karere k'iwacu So, akaba yabahuza bakaganira nk'abavandimwe noneho akanabafasha kugera kuri ayo mahoro eh, n'umu- n'ubuvandimwe bukiyongera mu- hagati y'u rwanda n'u- n'abakozi ndabashimiye cyane profeseri omar karufani namwe nubwo mbagarutseho mwe uwo mubona wahuza impande zombi ni inde njye ndumva rwose nanjye igihe igitego cya ambasaderi Ndagijimana kubera ko ah, ubundi twakabaye tuvuga kimwe muri mu bihugu ariko bihugu byinshi bisa nk'aho ubona bitameranye neza muri kariya karere ariko umuntu avuze ngo eh, perezida wa tanzania yabikora kandi agakora umuhuza neza ariko kandi burya n'ubuhuza burakenewe kubera ko iyo urebye ugasanga ibihugu bishyamiranye kandi bifite abaturanyi numva rwose umuntu yakikira ko igihugu cya tanzania eh, perezida wacyo yaba umuhuza kandi yaranabaye mu myaka yashize tanzania igira akamaro muri kariya karere ndabashimiye cyane eh, profeseri omar karufane eh, ndabashimiye cyane ambasaderi jean marie viandagije imana ku bisobanuro n'ubusesenguzi n'ubunararibonye muduhaye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe abatwumva ku mpande zombi z'u rwanda n'uburundi n'abari hanze mu bihugu by'amahanga abari mu nkambi z'impunzi mukomoka mu bihugu byombi namwe ndabashimiye mbatumira kandi namwe muzaduhe umusanzu wanyu ku bijyanye n'uko ibihugu byombi bivandimwe byakongera bikaganira bikabana kuri mikoro hano i washington eh, ku ijwi ry'amerika mwari kumwe nanjye etienne karekezi mukomere cyane